Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Attamoltan daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya televizyinaaf raadiyoo akkasumas feesbuukiidhaan kallattiin katamsaasamu sagantaan keenya kan qibxata caamsaa 31 bara 2022 amma jalqaba qophiilee keenya har'aa waliin antuu jubee horaati. innaa ayyaanni iidaa darbee poolisiin gaazii imimmaansu biife jedhamuun shakkame yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhiyaate gareen mormituu hidhatee sossoo'u guhideen kan naannoo beenishaangul hidhattoota karaa nagaa harka kennatan mootummaan naannoo sanaa hidhaatti darbe jechuun himatee jira giddugalli tajaajila dhibee kalee haaraan hundeeffamuu ilaalchise gabaasaalee biyyarraa nu dhaqqaban qabna oduutu dursaa gara jaalanneettiin isin dabarsa.
attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun kibxataarraaf jenne kunoo dhuma torban darbeerra humnootiin eertiraa magaalaa itiyoophiyaa kaabaa haleeluu isaanii galmeeleen keessaa kan tokkummaa mootummootaa fi humnootii kutaa sana biraa argaman ibsanii jiru kunis walitti bu'iinsi tigraay keessaa baatilee lamaaf gab'e jedhee booda. jaarmiyoonni gargaarsaa kanneen shiraaroo jiran irraa odeeffannoo tokkummaa mootummootaaf ergame akka jedhutti dhukaasii yoo xiqqaate marsaan 23 kan gaggeeffame yoo ta'u hangi tokko manneen barumsaa yeroo ammaa namoonni qe'ee ofii irraa godaanan keessa buufatan rukuteera intalli durbaa umriin 14 kan ajjeefamte yoo ta'u namoonni 18 madaa'anii manneen 12 miidhamuu galmeen jiru ni agarsiisa. dubbi himaan tplf getaachoo raddaa tiwiitarii irratti akka barreessanitti caamsaa 24 naannoo addi awaalaa jedhamutti haleellaa kabanan humnootiin eertiraa waraana keenyaan barbadaa'anii jiru jedhan ajajaan birgeedii tokkoof ajajoonni kabiroo sadiif loltoonni dhibba sadii caalaan ajjeefamuu fi kan madaa'uu beeksisan meeshaa waraanaa fi qabeenyi biraas booji'amuusaa hubachiisanii caamsaa 28 fi 29 immoo humnootiin eertiraa shiraaroo haleelan jedhan kunis kutaa sana keessatti nagaan akka hin jiraanne barbaachuu mootummaa eertiraa irraa maddee jedhan geetaachoo raddaa gabaasa kanarratti ministeera odeeffannoo eertiraa akkasumas dubbii himaa mootummaa itiyoophiyaas ta'e kan waraana itiyoophiyaa biraa deebiin kenname hin jiru. tplf gidduu kana sodaachisa haleellaa waraanaa kan marsaa sadaffaa itiyoophiyaaf eertiraa irratti gaggeessuuf jira jechuudhaan mootummaan eertiraa beeksisuunsaa ni yaadatama kana malees gargaarsa nyaataa tplf argatu namoota gara waraanaatti dabaluuf oolchaa jechuun himatee jira. mootummaan itiyoophiyaa bulchiisa naannoo amaaraa keessatti hedduminaan gaggeeffamaa akka jiru seeraan ala namoota hidhuu akka dhaabuuf paartileen mormituu sadii gaafatanii jiru finfinnee keessatti har'a tuuta oduuf ibsa kennan kanarratti paartiin tokkummaa guutummaa itiyoophiyaa paartiin warraaqsa uummattoota itiyoophiyaa fi innaat paartiin argamanii jiru paartileen mormituu sadeen akka jedhanitti rogeeyyii miseensota garee faannoo fi kanneen biroon. maqaa seera kabachiisuu jedhuun butamanii fudhatamaa jiru jechuu isaanii gabra mikaa'el gabramadiin finfinnee irraa gabaasee jira. gatiin nyaataaf kanneen biroo akkasumas kan oomishaa haala dhaabbataa ta'een dabalaa waan adeemeef jecha jiraattonni bulchiisa naannoo somaalee aangawoonni kana hanqisuuf tarkaanfii hatattamaa akka fudhatan gaafatanii jiru akka isaan jedhanitti sharafni maallaqaa ka baankii fi. gabaa dhoksaa keessatti walmadaaluu dhabuun qaala'insa jireenyaaf sababaa tokko ta'uu dubbatan kaabineen bulchiisa naannoo somaalee gama isaan dabaluu gatii bittaaf gurgurtaa kana ittisuuf tarkaanfii adda addaa fudhatee ture itiyoophiyaa keessatti baatii darbe jechuun eebila bara 2022 keessa qaala'insi mudate dhibba keessaa harka 36 tuqaa ja'a yoo ta'u baatii sana dura ture keessatti garuu 34 tuqaa torba akka ture ibsamuusaa addis chakkool gabaasee jira. bulchiisa naannoo uummattoota itiyoophiyaa gama kibbaa naannoo walitti bu'iinsi jiru keessa jiraattonni jiraatan haleellaa adda addaa kanneen gaggeessanii fi walitti bu'iinsa kakaasuun namoota yakka raawwatan ittiin jedhan irratti. mootummaan tarkaanfii akka fudhatuuf akkasumas olaantummaa seeraa akka kabachiisuuf gaafatan mootummaan tarkaanfiin fudhataa jira jedhu nama nagaa fi yakkamaa kan adda hin baafne guuree hidhuunsaa immoo dhiittaa mirga namoomaa kan ittiin raawwatu jechuun kan himatan yoo ta'u kanneen biroon immoo tarkaanfii qabatamaa otoo hin taane ilaalcha siyaasaa kan of keessaa qabuu fi hojii fakkeessaa of keessaa qaba jechuudhaan balaaleffatan gama kaaniin mootummaan rakkoo nageenyaa naannoo sana keessaa baatii tokko keessatti nan fura jechuun kallattiin kaa'e mirga lammummaa dhiituuf karaa banaa yaaddoo jedhu kan uume yoo ta'u hangi tokko immoo haasaa afaanii bira darbee raawwii fi ba'iin kan deeggarame miti jechuun hubachiisan. namoota yakka raawwachuun shakkaman kuma tokko caalaa hidhuu kabeessisan mana maree nageenyaa naannoo sanaaf walitti qabaa akka ta'an bulchaan naannichaa obbo Ristuu Yirdaa'u gareen naannoo sana wiirtuu walitti bu'insaa gochuuf deemu ittiin jedhan irratti mootummaan tarkaanfii hafee hin qabne fudhata jechuudhaan gidduu kana marii magaalaa sooddoo keessatti gaggeeffame irratti dubbatanii jiru jechuudhaan yoonaataan zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Somaaliyaa keessatti uummanni biyyattii kan walakkaatti dhiyaatu caama hamaa ammaan dura argamee hin beekne mudateen miidhamuu fi biyyattiin hangi tokko beelaaf saaxilamuuf jirti jechuudhaan jilli addaa kan gargaarsa dhala namaa Somaaliyaa beeksanii jiru. Muqdishoo keessattuu ta'uu duuf wiixata kaleessaa ibsa kan kennan jilli addaa gargaarsa dhala namaa Abdurrahamaan. abdishaakur waarsame akka jedhanitti lammiiwwan somaaliyaa miliyoona ja'a caalantu caama hamaa kanaan miidhamee jira waarsameen akka jedhanitti lakkoofsi namoota rakkoo kana keessa jiranii walakkaa uummata biyyattii ta'uuf ariifataa jira caamni kun konyaalee soomaaliyaan qabdu 84 keessaa 72 kan dhahe yoo ta'u isaan kana keessaa konyaan ja'a haala beela fakkaatu keessa kan jiraniifi hanqina wabii nyaataa hamaa keessa akka jiran dubbataniiru.
dadkeena waxay bilaabeen inay dhintaan haddeerta dhimashada way bilaabatay macluushii deegaanada qaar uummanni keenya du'uu jalqabeera duuti jalqabee iddoo tokko tokkotti beelli marsaa jira ongeenis gara beelaatti jijjiiramaa jira kanaaf lammiiwwan keenya soomaaliyaa biyya alaa jiraatan itti gaafatama ga tokko fudhatanii nu gargaaruu qabu.
lammiiwwan soomaaliyaa meeqa. beelarraa kan ka'e akka du'an kan hin ibsine aangawaan kun garuu gargaarsi kanneen eeggataa jiraniif akka dhaqqabu gaafatan caamni amma mudate kun waggootii afurtama keessatti isa hamaa ta'uu kan ibsan warsame lammiiwwan soomaaliyaa kuma dhibba torba kanneen baadiyyaa biyyattii keessa jiraataa turan gara magaalaalee dhiyeenya isaanii jiranitti godaanuun gargaarsa akka barbaadan dirqisiisee jira tokkummaan mootummootaaf dhaabbatoonni gargaarsaa. caama kanaan kanneen miidhaman gargaaruuf doolaara biliyoona tokkoof tuqaa afur ka gaafatan ta'us haga ammaatti kan argatan miliyoona shantamii saddeet qofaa ka jedhan waarsame gargaarsi addunyaa yeroo ammaa caalaatti ka fuulleeffate weerara dhukkuba koovid duula waraanaa raashaan yukireen irratti bantee fi rakkoo afgaanistaan siiriyaa fi yaman irratti fuulleeffatee jira jedhan oduu xumuraa gamtaan awurooppaa zayitii boba'aa raashaa awurooppaa akka hin seenne ugguruun akka isheen duula waraanaa yukireen irratti gaggeessituuf qabeenyaaf maallaqa xiqqaa argattu taasisa jechuudhaan qondaalli maammata alaa kan gamtichaa joosef booral har'eebsanii jiru booral kan kana dubbatan gamtaa awurooppaa raashaan biyyoota awurooppaatti zayita boba'aa gurgurachuu ishee dhaabsisuu lafa hin dandeenyee fi biyyoonni awurooppaas bitataa jiranitti. hoogganoonni gamtaa awurooppaa wiixata kaleessaa raashaa irratti dhiibbaa gochuuf jecha zayita boba'aa raashaa irraa gara awurooppaa iddoo biraatti seenu sadii keessaa harka lama ugguruuf waliigalan kunis biyyoota awurooppaa miseensa gamtaa awurooppaa ta'an hanga tokko irratti dhiibbaa diinagdee kan qabaatu yoo ta'u biyyoota awurooppaa kanneen raashaa irraa zayita boba'aa argatan irratti hirkataniif ta'uun beekamee jira. Uggurri kunis zayita boba'aa raashaan karaa galaanarraa ergitu ittisuun kan gama ujummoo boba'aan dhaqqabe qofaaf eehameera. Kan galaana hin qabne hangariin uggura kana mormuuf kan jirtu ta'uu sodaachifte kun immoo miseensonni hundi sagalee tokkoon akka waliin galle qaawwaa uumaa jedhameera. Pireezidaantii Yukireen Vilaadimir Zelenski wiixata kaleessaa ganama gamtaa Awurooppaa haasawaa dhageessaniin iyyata isaaniirra deebi'anii dhiyeessan. hoogganoonni gamtaa awurooppaa yukireeniif doolaara biliyoona kudhan diinagdee fi biyyattii deebisanii ijaaruuf kan oolu kennuuf waliigalaniiru walga'iin guyyaa lamaaf ture kun kibxata har'aa xumuramee jira mariin kunis waliigalaan waa'ee madda enerjii ittisa biyyaa fi wabii nageenyaa irratti akkasumas waa'ee yukireen irratti qiyyaafachuudhaan gaggeeffamee ture oduun har'aaf qabnu kanuma.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. ayyaana idaal faxir magaalaa finfinneetti kabajame irratti aara imimmaan dhoosuutti kashakkame poolisiin kora bittinneessaa koonistaabul anbuulaa utee har'a yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhihaatee jira poolisiin qorannaaf yeroo dabalataa gaafatee eeyamameefiira tsahaay daamxootu gabaase.
poolisii federaalaatti miseensa kora bittinneessaa ittisa yakkaa kan ta'e koonistaabil ambulaawuttee yeroo sadaffaadhaaf mana murtii federaalaa kan jalqabaa ramaddii araadaa dhaddacha lammaffaa irratti dhiyaateera qorattoonni poolisii yeroo qorannoodhaaf kenname guyyoota kudha sadii keessatti gabaasa bu'aa qorannoo gaggeessaa turan mana murtiitiif dhiyeessanii jiru haaluma kanaan qorataan poolisii akka mana murtiitiif ibsetti shakkamaarraa jecha fuudhuusaa shakkamaan kun deeggarsa maallaqaa qabamoo hin qabu kan jedhu ragaa argachuudhaaf baankilee kudha saddeetiif xalaan barreeffame qaqqabee jira bilbilli harkaa shakkamaa kanaa sakattaa'isuudhaaf tajaajila odeeffannoo fi nageenyaa kan biyyattiitiif xalaan barreeffamee lakkoofsi bilbilaa shakkamaan kun ittiin fayyadamaa jirummoo maqaa eenyuutiin bahee kan jiru qorachuuf itiyoo telekoomiif xalaan barreeffamuusaa dabalataan argaasii immaansi kun akka qoratamuuf gara qorannoo forensikiitti kennamuusaa dabalataan ragaa nama tokkoo fuudhuusaa ibsee qorataan poolisii dhimmoota tarreeffaman kana bu'aasaa qabatee mana murtiitti dhiyaachuudhaaf yeroo dabalataa. gaafatee jira koonistaabil ambullaa utteemmoo gamasaatiin yeroo qorannoo bultii kudha sadii kanaan dura kennameef keessatti qorataan poolisii bakka jireenya isaatti meeshaalee isaa hunda sakatta'uun ragaa tokkollee osoo hin argatin hafeeraa jechuun mana murtiitiif ibsee jira shakkamaan kun itti dabaluudhaan ta'een kun tasa malee itti yaadamee miti kan raawwatame jechuun ibsee erga mana hidhaa seenees shakkamaa kan namni gaafachaa akka hin jirrellee mana murtiitiif ibsee jira koonistaabil ambullaan itti dabaluudhaan torbaan tokkoof addatti balballi itti cufame bakka diilallaa keessatti hidhamee turuusaas mana murtiitiif ibsee jira. Abbaan murtii dhimma balballi cufamuu fi bakka diilallaa keessatti koonistaabil ambullaa uttee hidhamuu walii wal qabatee shakkamaan kun dhaddacha irratti kaasee ilaalchisuudhaan haala amma keessa jiru shakkamaa kana gaafatee jira. Haaluma kanaan koonistaabil ambullaan balballi irraa saaqamee hidhamtoota kanneen biroo waliin walitti makamuusaa ibsee jira. Bitaaf mirga kan caqase dhaddachi har'aa poolisiin qorataa yakkaa guyyoota kudhan keessatti ragaalee hafan qabatee akka dhiyaatu ajajee waxabajjii sadii bara kuma lamaa fi kudha afuritti beellamee jira. gabaasa sagalee ameerikaatiif tsaahee daamxoo finfinneerra.
mootummaan naannoo beenishaangul gumuz godina matakkal keessatti ji'oota lamaan darbanitti hidhattoonni warraaqsa dimokiraatawaa uummata gumuz guhideen kuma tokkoof dhibba lama karaa nagaa harka kennachuun erga uummatti deebi'anii beeksisee jira. tajaajilli geejjibaallee godinicha keessatti deeggarsa humnoota nageenyaa malee geggeeffamuu eegaleeraa jechuun ibseera gama biraan guhideen hidhattoonni isaa gama nagaan harka kennatan dhibba tokkoof kudhan hidhamuuf humnoonni nagaa eegumsa mootummaa dhukaasa itti fufaniiru jechuun komata hoogganaan biiroo ijaarsa nagaaf tasgabbii naannichaa garuu himannaan kun fudhataman qabu jechuun haaleera naakoor malkaatu gabaase.
hoogganaan biiroo ijaarsa nagaaf tasgabbii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot Albooroo ji'oota lamaan darban keessatti godina Matakkal keessatti hidhattootni warraaqsa Dimookiraatawaa uummata Gumuz guhudeen kuma tokkoof dhibba lama caalan gama nagaatiin harka kennachuun uummatatti makamaniiru jedhan።
በሰላም ኃይልነት በየጫካው ሲንቀሳቀሱ የነበሩና ውጭ ጠላቶችም ሆነ ከውስጥ ባንዳዎች ተልኮ humnoota farra nagaa ta'uun bosona keessa socho'aa turanii diinota keessaaf alaarraa ergama fudhachuun hidha haaromsa guddichaa gufachiisuuf hojjetaa turan akkasumas yaaddoo nageenyaa lammiilee nagaatti ta'aa turan hidhattootni guhudeen kuma tokkoof dhibba lama caalan karaa nagaan harka kennachuun meeshaa isaanii mootummaatti kennuudhaan nagaadhaan jiraachuudhaaf seenanii jiru jechuun dubbatan. Erga hidhattootni harka kennatanii as tajaajilli geejjibaa jalqabeeraa eegumsa humnoota nagaa eegumsaa mootummaan alas taasifamaa jira jechuun dubbatan.
አማራ ክልል ከቻግኒ ተነስቶ ወደ ቡለን የሚሄደው ተሽከርካሪ ከዚህ በፊት በእጀባ ነበር ትራንስፖርቴሽን የሚካሄደው።
geejjibni naannoo amaaraa chaagni irraa ka'uudhaan gara bulan deemu kanaan dura humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin eegumsi taasifamaafii ture amma garuu eegumsa tokko malee geejjibni dibaaxii irraa eegalee hamma bulaniitti jalqabee jira chaagni irraa gara gilgalbalas daangurittis akkasuma erga jalqabamee bubbulee jira hojiin seera kabachiisuu aanolee daangoriif gubaatti hojjetamu erga xumurameen booda sochiin mirga lammiileen bilisaan akka bakka barbaadanitti imalan gochuu itti fufa jechuun dubbatan gama biraatiin dura ta'an guudeen obbo Giraany Guddataa gama nagaatiin hidhattoota harka kennatanii galan dhibba tokkoof kudhan ta'an mootummaan hidheeraa jechuun dubbatan.
መንግስት ሰላም ጥሪ ተቀብሎ ወደ ሰላም መጥቶ ሌሎችም ታድሶ ወስዶ አሁን ስልጠና የሚወሰዱም አሉ።
mootummaarraa waamicha nagaa fudhachuudhaan gama nagaatiin hidhattootni seenanii leenjii akka fudhataa jiran odeeffannoo kan qabnu haa ta'u malee kana jidduutti erga jaarsoliin biyyaa waamicha taasisanii hidhattootni harka kennatanii dhufanii booda rakkoon maalii akka mudateen beeknu mootummaan hidhattoota gama nagaatiin seenan mana hidhaa buusee jira kunis hedduu nu gaddisiiseera jechuun dubbatan obbo Abiyoot komii guudeen irratti deebii kennanii jiru.
እንግዲህ በሰላማዊ መንገድ እጁን የሰጠ አካል መልሰን የምናስርበት አግባብ አይኖርም።
nama gama nagaatiin harka kennate haalli ittiin deebisnee hidhaa galchinu hin jiru. Yeroo ammaa kana namoota dhibba afurii fi sagaltamii sadii asoosaatti akka leenjii haaromsaa fudhatan taasisamaa jira. Nama gama nagaatiin dhufeeniinu namichi erga erga harka kennate booda yoo yakka hojjete malee jechuun dubbatan. Obbo Giraany mootummaarraa komii kan biraas qabaachuu dubbatu.
ትላንትና ራሱ ደባሴ ወረዳ ላይ መከላከያ ሄዶ ጉሙዝ ሰፈር መንደር የሆነ አቃጥሉ ብሎ ትእዛዝ ሲሰጥ humnootni raayyaa ittisa biyyaa kaleessallee aanaa dibaatii keessatti ganda uummatni gumuuz jiraatu gubaa jedhanii ajaja kennaniin haala qabatamaa ta'een manni uummataa gubataa oole dhukaasnillee hidhattoota keenya irratti banamee jira hin miidhamne malee jechuun dubbataniiru. itti gaaftamaan biiroo ijaarsa nagaaf tasgabbii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot himannaan kun fudhatama hin qabu jechuun haala ni jiru።
ይህ ግጭት የሚኖረው ምንድን ነው? የጸረ ሰላም ኃይሎች መስጠት የማይፈልግ ካምፕ እየመሰረተ በየጫካው ግን ንጹሐን ዜጎች ላይ ጥቃት የሚፈጽም hidhattoota buufata waraanaa hundeessuun lammiilee nagaa irratti haleellaa banan irratti tarkaanfiin ni fudhatama. Haa ta'u malee nama gama nagaatiin harka kennatee seene irratti dhukaasni hin banamu. humnootni naga eegumsaa mootummaa kana hin godhanne humnootni naga eegumsaa mootummaa naamusa qabu mana gubuu maal maal jedhame kan odeeffamu waan fudhatama hin qabne jechuun dubbatan torban darbe keessa jaarmaayaan dhimma baqattootaa idilaa addunyaa UNCHR namoonni kuma tokkoof dhibba tokko ta'an naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa gara Sudaanitti ce'aniiru jechuudhaan ibsa baasee ilaalchisees obbo Abiyoot yommuu deebisan naannicha keessa buufata baqattootaa shan ta'an keessatti Sudaanii fi Sudaan kibbaarraa buqqaatotni dhufan akka jiraatan himanii gama seeraan alaan seenuu fi bahuun akka jiru dubbachuudhaan qaamni dhimmi ilaalu naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiru rakkicha akka furuuf kallattii kennuu isaanii beeksisanii jiru. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota afran darban keessatti haleellaa hidhattootni geggeessan jedhameen namootni hedduun akka du'an akkasumas kuma dhibbaan kan lakkaa'aman manaaf qe'ee isaanii irraa akka buqqaasaman gabaasamaa turuun isaa ni yaadatama sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amboorraa.
Kadaawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti daawwattoota keenya. Giddugaleessi tajaajila kalee dhiquu hospitaalota mootummaa qofaatti kennamaa ture dachaa shaniin guddisa jedhamuudhaan hospitaala minilik keessatti baname kanneen tajaajila fudhataniif boqonnaa guddaa kennaa jedhan hundeessaan waldaa dhibamtoota kalee Itoophiyaa obbo Salamoon Asaffaa giddugaleessi kaleessa eebbisamee baname guyyaatti hanga namoota sagaltamaa tajaajiluu danda'a jedhameera Tsahaay Daamxootu gabaase.
Obbo Ibrahim Ahmed jiraataa magaalaa Finfinnee ta'uu isaanii dubbatu. Erga dhibee kaleetiif saaxilamanii waggoota kudha tokko lakkoofsaniiru. Obbo Ibrahim hojii mootummaarraa soorama yeroo bahanitti kaleen isaanii hojii dhaabuu ogeessa fayyaatiin mirkanaa'ee kalee isaanii dhiqsiisuu akka eegalanis ibsani.
ጡት የሚከናወነው በሳምንት ሶስት ጊዜ ነው። ለአንድ እጥበት አንድ ሺ ሶስት መቶ ብር ነው የሚከፈለው። በተጨማሪ ደግሞ ምርመራ ሲያስፈልግ ለምርመራው ከፍለን ነው። መድኃኒት ሲታዘዝ ገዝተን ነው። ወደ ሁለት ሺህ ብር አካባቢ ነው የሚደርሰው ወጪው።
ከሚጨሙ ቶርበን tokkotti yeroo sadiidha. Yeroo tokkotti qarshii kuma tokkoof dhibba sadiitu kaffalama. Dabalataan qorannoon yoo barbaachise qoricha yoo barbaachise walii galatti gara kuma lamaa ta'a. Amma garuu dhaabbata fayyaa kan mootummaatti erga hordofuu eegallee waggaa sadii ta'ee jira. Kanaaf miicamu baasii bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin qoricha immoo inshuraansii fayyaa qabna. Ganda ganda keenyaan bilisaan fudhanna. kuusaa qorichaa kan mootummaa irraa gama mootummaatiin akkasitti xiyyeeffannoo argatee galamuun isaa namoota hedduutti abdii hora.
Obbo Ibraahim erga tajaajila kalee dhiksifachuu dhaabbata fayyaa kan mootummaatti eegalanii waggaa sadii ta'uu ibsanii wiirtuun dabalataa har'a hojii eegale immoo namoota hanqina maallaqaatiin dhibee isaanii waliin rakkachaa jiraniif haara galfiidhaa jiran. Hundeessaa waldaa deeggarsa dhukkubsattoota kalee Itoophiyaa obbo Salamoon Asaffaa gama isaaniin akka biyyaatti namoonni kuma afurii fi dhibba jaha ta'an tajaajila kalee dhiksifachuu dhaabbilee fayyaa dhuunfaaf mootummaatti argachaa jiru jedhan.
እንግዲህ ያለ የሚያስፈልገው ሰው ከስምንት መቶ ሺህ ሰው በላይ ይኖራል ተብሎ ነው አስ የሚደረገው። እኛ አሁን ሁል ጊዜ ፕሮፖዛል እንኳን ስናዘጋጅ ዝም ብለን አርባ ሺህ ሰው ብለን ነው የምናዘጋጀው። ለምን ቢያንስ አርባ ሺህ ሰው መርዳት ቀላል ስላሉ ነገር የሚል ነው።
amma namoonni ni barbaachisan jedhame tilmaamaan gara kuma dhibba saddeetiiti akka biyyaatti akka odeeffannoo dhaabbata fayyaa addunyaatti namni hangi kun ni jira jedhamee yeroo ibsamu nuti immoo yeroo wixinee hojjennu namoota kuma afurtama jennee hojjenna sababni isaas haala amma jiruun namoonni kun yoo gargaaraman xiqqoo mitii jenneeti yeroo ammaa akka biyyaatti namoonni kaleen isaanii miicamaa fi jiru kuma afuriif dhibba jaha ta'u namootni maallaqa ittiin miicamu hin qabne abdii muratanii gara manaatti deebi'an yeroo gabaabaa keessatti lubbuun isaanii darbuu dhaga'ama. Egaan har'a kan eegale hospitaalli Minilik maashinoota soddoma galcheera. Maashinoonni kunneen guutummaan guutuutti yoo tajaajila kennuu jalqaban guyyaatti dabaree lamaan namoota dhibba tokkoof digdamaaf boqonnaa kennuuf jechuudha. Kun jalqabbii gaariidha.
Hanga yoonaatti tajaajila baqaqsanii hodhuutiin wal'aansa kalee bakka buusuu akka biyyaatti hojjetameen namoonni dhibba tokkoof afurtamni tajaajila kana argataniiru jedhan obbo Salamoon. Har'a walta'umsa mootummaa fi wiirtuu wal'aansa fayyaa yaa'aaf jedhamuun wiirtuun tajaajila kalee dhiquu hospitaala riifaraala minilik keessatti eebbifame hojii eegale kanarratti muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad dabalatee hooggansi mootummaa fi dhaabbileen deeggartoota garaagaraa irratti hirmaatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsaahee Daamxoo Finfinneerra.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Sagantaa keenya kaleessaa irratti dhaabbata ofii hundeessuudhaan hojii tajaajila konkolaataa mana barnootaaf ambulaansii jalqabanii akkasumas buna biyyarraa fiduudhaan kaampanii akaayee dhiheessu hundeessuun hawaasa naannoo isaanii tajaajilaa akka jiran jiraataa kutaa minisoota obbo Gammadaa Urgeessaa waliin marii geggeessine kutaa duraa dhiyeessinee turre kutaa lammataaf xumura marii keenyaa itti fufna.
Egaan hojii guddaa akkasii hojjetuudhaaf bajata nama barbaachisaa. Kaampaniin keessan kun hanga yoonaatti bajata qarshii hammamiiti kan inni sochoosu?
Wagga waggaatti kaampaanii yuunaayitediin gara miliyoona torbaaf walakkaa akka ittiin hin gashaa. Warri kaanis akka ittiin miliyoonii tokkoof walakkaa miliyoonii lama sadii kan gashan immoo jiru jechaadha.
Isa kan bunaatti immoo ennaa deebinu akkaataa kamiini kan isin bunaa? Biyya keessaa gara kanatti fiddanii kaampanoota gurguddaatu jiru. Fakkeenyaaf biyya kana keessaa warreen buna akaa'anii gabaadhaaf dhiyeessanii warra akka istaarbaaqsii fa'aa jiru. Kaampanii gurguddaa akkasii wajjin hojjettu moo kaampanoota akkamiiti kan isin buna biyya keessaa fiddanii maaliif buna akoofnaa kaampaniin keessan buna akaa'ee gabaadhaaf dhiyeessanaan jettanii eebii kofiin jedhu. Kaampanoota gurguddaa biyya kana keessa jiru wajjin hojjettu moo dhuunfaa keessaniin akooftanii gabaatti dhiyeessitu moo attamiin hojjettu?
Kaayyoon keenya inni guddaan inni nuti nu kakaasee ka'ee uummata keenya siistemii isaa geddaruudha. Tokkoffaan fakkeenyaaf buna biyya keenya keessaa qotee bulaan tokko ammam hargataa isa jedhu yeroo teenye ilaallu yeroo biyya kanatti dhufu wanti kompeerii godhamee parsantii tokkollee hin ta'u. Kanaaf nuti akkasumaan biraandii mataa keenyaatiin bileendii mataa keenyaatiin warroota akka kaaribuu fa'aa istaarbaaksii fa'aa wajjiniin kompiitaanti taanee gabaa adda addaa irratti seenuudha. Inni jiru kan biraan isteetota adda addaatti kaafii shaappii mataa keenyaa banannee bileendii mataa keenyaatiin eebii kaafii jennee firaanchaayizii gurguruudha jechaadha kaayyoon keenya. Kanaatiif saba keenyaatiif ija ta'uu isa jedhu irratti qotee bulaan keenya ga'ee akka inni irraa argatu gara sanatti deemuudha kaayyoon keenya.
Gara bunni isin fiddanii akooftanii gabaaf dhiyeessitan kun hanga ammaatti namoota yookaan fayyadamtoota hagamii dhaqqabee jira isinii beekamee jira biyya kana keessattis haa ta'uu biyyoota gara biraattis isin ergitu yoo ta'e.
Amma kan nuti xiyyeeffannee jirru gabaa minisootaa keessa jirudha. Isa immoo gabaa hundumaa irratti raabsinee jirra riteeyil istoorii adda addaa irratti. Kanaatiif amma humna keenyatu gabaan addunyaa buna irratti kan jiru baay'ee garaagarummaa wanta jiruutii fi isa sana namootaaf dimaandiin keenyaatii fi kan nuti namootaatiif dhiyeessinu akka inni walqixxaatee deemutti suuta jennee guddisaa deemna. Maaliif takkaadhaan guddannee akka garatti qabnu hin dhabnetti maaliif baay'ee barbaadamaadha waanta ta'ee fi bunni keenya kanarratti fokkasii goonee jirran.
Egaan isin bara kuma lamaaf sadii kan biyya kana dhuftanii Kallattiidhaan biyyarraa dhuftammoo yookaan baqataa taatanii dhuftammoo attamiin as geessan obbo Gammada?
Nuti kan nuti dhufne karaa baqataa taaniiti kan nuti dhufne utuu gara biyya kana hin dhufiin dura biyya ollaa Keeniyaa keessa turre Keeniyaa gara waggaa sadii eegateenya booddee gara Minisootaa dhufne.
Egaan kan hin gaaffii kana kaasee fi waggoota muraasa dura baqataa ta'anii biyya kana dhufanii deebi'anii hojii gara gadiirraa kaasee hamma sadarkaa olaanaatti ga'uun egaa hojii cimaa barbaada. Isin faana isin hordoftanii milkaa'ina kana bira geessan kanneen biroon isin booddeedhaa ka'anis haa ta'u hiriyoonni keessan faana keessan dhahanii akka isaan biyya ormaa keessatti yoo hojjetan itti milkaa'uun danda'amu ilaalchisee ergaan qabdan yoo jiraate.
Inni guddaan namni eenyumtiyyuu yoo jabaatee hojjete milkoomina argata isa jedhutti amana. Inni jiru karoora kaa'achuudha. Short termiin koo maal fakkaata? Mid termiin koo maal fakkaata? Long termiin koo maal fakkaata jennee yoo kaa'anne bira ga'uudhaa fi eenyuyyuu nun dhowwu. kan anarra milkaa'ee eenyuyyuu immoo milkaa'uu danda'a isa jedhutti namana.
Egaan buna isin akooftanii dhiyeessitan buna biyya keenyaa gara naannoo nuyi jirruttis akkasuma nu ergitanii hin dhandhamna jedheen abdadhaa ibsanuu kennuudhaaf keessummaa sagalee Ameerikaa waan taataniif obbo Gammadaa Orgeessaa maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaa.
Galatooma tisiitu jubee rabbisee eebbisu.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii irratti voa afaan oromoo yoo jettan tiwiitarii akkasumas instagiraam irratti illee nu argachuu dandeessu sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuun dagatina. gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusariin keenya nugusuu taammireeti ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite immoo tigisti gammeetii kan isin keessummeesse amtuu jibee horaati qophii boonitiin walitti deebina nagaatti bula.